umwami wacu washigwe hejuru kandi ashimwe kubwo ijambo ry'igiciro tumaze kumva nibaza yuko ariko bimeze kuri twebwe twese buri gihe igihe cyose dusomye ko imana yihishuye ha- yigeze kwihishura hacaduga icyifuzo muri twebwe icyifuzo gikomeye dass Gott sich uns ko ngo kugira ngo imana natwe itwishurire das Wort Gottes buri jambo ry'imana ryose eh, ryatanzwe kugira ngo ritwereke ibyo imana yakoze kandi uns gleichzeitig wissen, i- i- ribitwereke kandi ryongere ribitumenyeshe was er an anderen getan hat, ibyo yakoreye abandi an uns tun.
i- natwe ikeneye kubidukorera Je und je kandi nk'uko yama yishuye er sich uns ikeneye kandi no kutwishurira na twebwe die ganze Geschichte kandi turabye inkuru zose za kahise mu isezerano rya kera mu nkuru za- mu nkuru z'agakiza turabona yuko imana yiyeretse aburahamu Verheißung gab imuha amasezerano und dann als hanyuma mu gihe isaka yabwirizwa gutangwa ko nk'ikimazi uhora imana yabwiye aburahamu iti genda jyana uwo mwana umutange ko ikimazi ku musozi nzokwereka
und es heißt, als Abraham wanderte und nach drei Tagen hanyuma bara- hara- tura- turasoma yuko ngo aburahamu aragenda amara iminsi itatu ariko aragenda abona umusozi umusozi yabonye n'uwahe yabonye umusozi moriya an der Stelle, an der Abraham kandi aho niho nyene aburahamu yatanze kwikimazi isaka ni naho hajya nyene aburahamu yatanze kwikimazi isaka niho salomo yubatse rwa rusengero murashobora kubisoma mwebwe nyene ubwanyu eh, biranditse ku gice cya gatatu eh, ng- ng- guhera ku murongo wa mbere mu ngoma ya kabiri igice cya gatatu uhereye ku murongo wa mbere haranditswe ngo Salomo Eh, ngo ngo maze salomo atangura kubaka ingoro y'uhoraho i yerusalemu ku musozi moriya aho uhoraho yiyerekeye se dawidi ariho nyene auf dem dawidi yashinze ku mbuga ya orunani auf der Tinne umuyebusi des Urne. Ihr könnt in die Geschichte murashobora sehen.
guf- gufa- gu- gusoma inkuru za aburahamu Das ist derselbe mu- mukagenda mukaraba ku nkuru- mu nkuru za aburahamu mukabona yuko ari hajya ahantu nyene niho yatanze ko ikimazi isaka murashobora ku- kugenda mugasoma ku byere- ku biraba gideyoni igihe imana yavugana nawe murashobora kuguraba abantu b'imana bose batandukanye bose bari barongowe namwe mu w'imana bari bazi aho bategerezwa kuja bari bazi aho ahantu imana yari yarahise ngo bari bahazi alle in dieselbe bose baja muri iyo nzira nyene imwe bose bari barongowe n'ujya mwe mu imana nyene Nur Abraham, Isaac und Jakob atari aburahamu isaka na yakobo gusa ahubwo abo bose imana yahezagiye kandi ikongera igakoresha haben ja so viel Wort twarumvise amajambo menshi y'imana kandi murazi yuko ndi mu bibaza yuko ein kurzes Wort gelesen ko ari- ko bikwiye ko umuntu asoma amajambo magufi ariko iyo twumvise ijambo ryiza nk'iri umuntu aba yumva yosoma ibice byose akabisoma durch das Eh, Gott zu ijambo imana icamo ikavugana natwe zu uns redet mbere ika- ikavuga natwe mu buryo mu buryo bw'umwihariko mu ngoma ya kabiri eh, igice cya gatanu umurongo wa gatanu hano haravuga ngo ebenso ngoma ya kabiri igice cya gatanu mirongo gatanu ngo nuko badugana iyo sandugu n'ihema ry'ibonano bo n'ibintu byera byari mu ihema byose dann Vers 7 umurongo wa gat- w'indwi Achten die maze abaherezi binjiza iyo sanduku y'isezerano ry'uhoraho Gesetz bayishikana an dem ahayo bestimmten haruguru mu ngoro ariho hera cyane des Tempelhauses munsi y'amababa y'abakerubi unter die Flügel der Cherube. Man könnte das auch im Neuen ibyo turashobora kubisoma mu isano rishasha eh, mu cyete cyandikiwe abaheburayo ko isanduku y'isezerano yashigwa ahera cyane und dass die Cherube kandi ko hari ba- ba- ba- abakerubi bari hejuru y'iyo sanduku y'isezerano kandi ko umuherezi yihinjira rimwe gusa mu mwaka an dem Gott sich offenbart.
hari aho imana yihishurira abahebura igice cyenda umurongo w'indwi niho imana yihishurira niho imana yavugira kubera ko hari aho im- aha- ko hari- hari- hariho ahantu niho hari ahantu hari ijambo ryayo Das Wort ist aho niho hari ijambo ry'imana hari ijambo ry'imana niho imana ivugira imana ntiyavugira mu ntangaro kuko i- kuko si ijambo rya- ryayo ryari riri ariko ijambo ryayo ryari ahera cyane aho ubwiza bw'uhoraho imana bwagaragarira Wort sich befand.
ahari ijambo ryayo niho imana yavugira nta kun- nta kundi bishobora kugenda n'uno munsi imana ivugira hajya hari ijambo ryayo ijambo ryayo ntiriri hariya mu ntangaro ariko ijambo ryayo riri muri riri ahera cyane iyo rero turabye bino bintu Wir überwältigen turumva turengewe Testament tugakogwa ko mbere turashobora no gusoma mu isano rishasha ahanditswe ngo der Tempeltat ahanditswe ngo ngo urusengero rwo mu ijuru rugurugwa ngo maze habonekamwo isanduku y'isezerano ryayo byahishuriwe Yohana cumi na rimwe umurongo wa cumi n'icyenda Is- isanduku y'isezerano irira- iragaragara imana yari ifise ishengero ryayo mu isezerano ri- mu isezerano ri- rya kera rero ijambo nkunda cyane riri hano ku murongo ku gice cya gatandatu umurongo um, Eh, mu ngoma igice cya gatandatu umurongo wa cumi na rimwe haravuga ngo aufgestellt.
ngo niho nateretse isanduku irimo isezerano ry'uhoraho yasezeranye n'abisirayeli Gott hat die Sache beurkundet. Es imana yarabiteye ku gikumu ein Vermächtnis ryari isezerano Bund, den ryari isezerano Gott geschlossen hatte.
ryari isezerano imana yagiranye n'abantu Wenn Land gekauft wird, Haus gekauft wird, hano ku isi iyo umuntu aguze ikibanza cyangwa akagura inzu abantu bagenda kwa noteri ha- ahantu hakagira amasezerano asinywa abantu bagasinya imana nayo yara- yara- yaracunguye abantu bayo kaufte Yagiranye- yagiranye n'abantu bayo isezerano hat eine hari Urkunde icyete ausgestellt, cyanditswe hat sie in die Bundes hanyuma iki gishira mu isanduku ry'isezerano hajya yashatse kuvuga iti ati aba bantu ni abanje narabacunguye Urkunde hanyuma icyete cyerekana ko nabacunguye ndagishyize mu isanduku y'isezerano Wir all diesen Gedanken nach.
nimba hamwe twashaka gukurikira ibyo bintu byose turazi yuko mu isezerano rishasha naho nyene umwami wacu yacunguye ishengero akoresheje ayiwe maraso Sie ist kandi ni ishengero ry'imana nzima Salz kandi na kiriya gihe salomo yarubatse urusengero leibliches Sohn we yari Davids.
umwana wa dawidi mu buryo bw'umubiri nk'uko kirisito nawe ari umwana wa dawidi mu buryo bw'impwemu yaravuze ati nzubaka ishengero ryanjye kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora Meist, ihr habt es ja sicherlich.
kandi mwarabibonye nk'uko nanjye nabibonye Es waren genau hari 20 Priester.
hari abahereje na mirongo ibiri atari ijana na cumi n'umunani ariko 65.
atari mirongo itandatu na batanu ariko bari ijana na mirongo ibiri Wie Reka viele ndababaze.
waren auf dem Söller?
Ku mu- ku mu- kuri wa musozi hamwe ishengero ryo mu isero rishasha ryatanguzwa hari bangahe hamwe umuriro w'imana wamanuka bari bangahe hariho bangahe oh iyo tura iyo tubonye ingene mwemu w'imana arongora ibintu ayobora ibintu akishura tubonye ingene ibintu byose imana bishyize ku murongo umwe ikabihuza twabwiriza guca dukura ibirato tukavuga tuti inkweto zacu tukavuga tuti aha duhagaze n'ahantu hera imana na kimwe ya- ya- yasize gutyo gusa ikireka uko gusa ariko ibintu byose yarabitondetse mu buryo bw'igitangaza 120 ijana na mirongo ibiri nibo bari bakoraniye hamwe igihe umuriro wa mwemu wamanuka ku munsi wa pentecote 120 Priester hano naho turabona yuko hari abaherejera mirongo ibiri bari ko bavuza inzamba none ibi byari biki igihe cyari gishitse urusengero rwari rwubatswe ariko isanduku y'isezerano nta yari irimwo Bundeslade i- n- i- ibyari biri mu isanduku y'isezerano nta byari bihari kandi binama nabivuze inshuro nyinshi Wort Gottes atajambo ry'imana rihari isanduku y'isezerano cyari kuba ari wari kuba ari ikintu cu- cimbaho gusa kiri ngaho ariko igihe harimo habayeho harimo ijambo ry'imana muri iryo sanduku y'isezerano muri icyo gihe twari guca tuvuga tuti iyi sanduku reka tubivuge buke buke cyari ikintu umuntu atoronka igiciro agiha ohne das Wort Gottes ataje mu ry'imana dufise tutagira ijambo ry'imana turi turi turi turi bumba gusa tuba turi bumba gusa ariko iyo ijambo ry'imana riri muri twebwe imana ikagiranye isezerano natwe muri icyo gihe tuba turi abahungu n'abakobwa b'imana macht den großen iryo ni ryo tandukaniro rikomeye alle Dinge haben ibintu byose birafise iyo bigenda bigana Wenn dir gesagt wird, sie ariko hano wurde iyo havuzwe ngo ngo ricarishigwa aharyo nämlich ni ukuvuga ahera cyane munsi y'amababa y'abakeruba atari munsi y'umuntu uwo ari we wese göttliche Ordnung.
hariho uko iby'imana hariho ukuntu iby'imana bwiza kumera mu nzu y'imana hari ukuntu ibintu by'imana bwiza kumera ahera cyane hari ukuntu ibintu by'imana bwiza kumera ahera cyane mu bami ba mbere mu bami ba mbere mu bami ba mbere igice cy'umunani umurongo wa cumi na gatanu aravuga ngo ngo uhoraho imana y'abisirayeli ahimbazwe yashyikirije n'ukuboko kwiwe ibyo yavuze n'akanwa kiwe abarira data dawidi Jede Verheißung. Er imana irashyitse amasezerano yoyo yose mbere izoshyize n'isezerano rya nyuma yasezeranye ari naryo turindiriye tukirindiriye Gottes Gericht nk'uko so gewiss iyo umunwa w'imana uvuze ni nako imana ishinga ijisho ijambo ryayo kugira ngo ishobore kurishitsa mu gihe gikwiye gishitse dawidi yari azi kugomba kw'imana mu mutima wiwe kandi yashaka kubaka ijya nzu Gottes Plan ariko integuro y'imana den yari uko ijya nyuba- ijya nzu ijya ijya ngo rizubakwa na salomo hano rero haravugwa kandi ngo- ku- hano ku murongo ab- ab- abami ba mbere igice cy'umunani umurongo wa cumi n'umunani haravuga ngo ngo ariko warahabarira dawidi da- da- data dawidi ati ko wari ufite imigabo mu mutima wawe yo kubakira izina ryanjye ingoro wagize neza kubyiyumvira ariko wewe ntuzokubaka iyo ngoro izokubakwa umwana izokubakwa n'umwana wawe uzokwikurira mu nda uwo ni we azokubakira izina ryanjye ingoro umurongo wa mirongo ibiri ni ukuhoraho meines Vaters ashikije iryo jambo ry'iwe yavuze hat stets kuko nsubiye mu gishingo cya data dawidi imana yamishitsa yamish- ya- yamishitsa amasezerano yose gushaka iherezo amasezerano yose yasezeranye aufgelesen wurde.
ibyiza ni ibyo twasomewe igihe salomo yaheza Bewahrt gusenga umuriro wacumana ukuva mu ijuru uramanuka maze urarigata ura- uratongora icyo kimazi ni- ni- icyo gi- icyo kimazi ubwiza bw'uhoraho bucya bwuzura muri iyo muri muri iyo rusengero bakundwa twa- twaravuze kuri ibyo bintu ejo ku mugoroba twafashe i- eh, ahantu havuga ahantu pawulo avuga umwe mu miro nu- aho avuga pawulo n'umu- n'umu- n'umurongo uvuga ku bavugishwa n'imana daniyeli hose uko ari habiri haravugwa yuko eh, basenze kandi ko imana yishuye imana ntiyishura aho abantu bariko baraharira kandi bakaguma bavuga ariko yishura aho abantu badugije ibiganza aho amasengesho yadugijwe ku ntebe y'imana aho isezerano yasezeranye ariko rirashyitswa hama hariho abantu imana ishobora kwishurira kandi imenyekanisha Das ist die uko niko Art und Weise, imana yama wie der ikora Gott stets gehandelt hat.
buri gihe Es gab nicht einen, nta muntu nta muntu n'umwe yabayeho ibintu abandi batigeze bacamwo buri muntu w'imana wese buri uvugishwa n'imana buri mwana w'imana yama yongerwa intege kandi agahaguruka agahagarara neza aba- afatiye ku by'imana yakoreye abandi ariko umwe umwe wese byasaba ko yibonera imana ku ruhande rwiwe kandi n'ubu ntibirigira bihinduka kubona imana yari yishuriye aburahamu byari byiza ariko kandi byabaye ngombwa ko yishurira isaka er hat sie aber auch kandi byari byiza yari yishuriye kandi yakobo yari yishuriye abavugishwa n'imana neu gesteht.
niko byaba bigaragara uko nyine mu byanditswe byera ko imana yishuriye ihn gesucht, yirondeye kandi baje kuri yo als die hano haravugwa mu, mu, mu ngoma ya kabiri igice cy'indwi umurongo wa gatatu haravuga ngo abisirayeli bose babonye ingene umuriro utibutse n'ubwiza bw'uhoraho ingene bwari kuri iyo ngoro bunamika amaso barunama bashyika hasi ku mabuye ahashashe barasenga wiesen den Herrn.
bakengurukira uhoraho bati Gnade, ewig uhoraho ni mwiza kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira gingen sie.
bajya abantu babonye iby'imana yakoze baciye bapfukama Die Menschen abantu b'i yerusalemu babonye iby'imana yakoze baciye basemerera baravuga bati none dukore iki abaku- bakundwa dukore iki kugira ngo dushobore gukizwa sahen etwa inyishu yaciye ishika haciye haboneka abantu ibihumbi bitatu baciye bongerwa ku ishengero wo Gott aho imana yishurishije umuriro ibibazo byose bironka inyishu kandi ubupfindo bwose buratorerwa inyishu aha nshaka kuvuga nk'uko nari namaze kubivuga mbere ibyo imbere ibyina muri twebwe bituma natwe tuduza ibiganza ku mana a- tutarakaye kandi atagukekeranya maze tugasenga tugasenga ku buryo imana itwishura imana ik- ikatwumva kandi ikatwishyura igice cy'indwi biranditswe ku murongo wa cumi na kane
das nach meinem Namen genannt ist, sich Eh, ngoma ya kabiri umurongo igice cy'indwi umurongo wa cumi na kane maze abantu banjye bitirigwa izina ryanjye ntibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi kuko nan- nuko nanjye nzokumva ndi mu ijuru mparire ibyaha byabo nkize n'igihugu cabo an, umurongo wa cumi na gatanu uhereye ubu nzokwama ntereza inyonga zanjye ndabe ntega amatwi yanjye numva amasengesho asengerwa an dieser Stätte.
abantu Das war wie eine Weissagung.
Bwari nk'u- byari- byari nk'ubuvugishwa salomo yara War der Red salomo niwe yabivuze ariko ni imana yavuze kuko salomo yari gushobora kubyu- yari gushobora kumva ariko ntiyishure ariko imana yo ya- irashobora kumva war es.
i- i- irashobora kumva kandi ikishura Mein Volk, imana niyo yavuze Imana ira- imana niyo yavuze iravuga iti maze abantu banjye bitirirwa izina ryanjye nibicisha bugufi vor meinem Angesicht bagasenga barondera mu nyonga hanze bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nuko nanjye nzokumva ndi mu ijoro mparire ibyaha byabo nkize nkize n'igihugu cyabo hanyuma haca hakurikira isezerano mirongo cumi na gatanu ngo uhereye ubu nzokwama ntereza inyonga zanjye ntege amatwi yanjye numve nzokwama ntereza inyonga zanjye ndabe ntege amatwi yanjye numve hari ahantu nk'uko twabishimangiye ko aburahamu yari yaraherewe n'imana ni ahantu ahantu imana yari yareretse aburahamu ahantu imana yari yarahisemo kugira ngo ishobore guhezagira mbega niyihe nsiguro y'ikimazi cy'ikimazi aricyo isaka isaka yari umwana w'isezerano yabwirizwa gutangwa nk'ikimazi yari yamaze gushyirwa ku gicaniro imbugita cyane inkota yari yamaze gusokogwa yategerezwa kumanugwa maze uhora ahabwira aburahamu ati aburahamu aburahamu acagumiza ukuboko hejuru aburahamu araba iruhande yiwe acabona imfi z'intama imfi z'intama ifatiwe mu gisaka ibyo byagereranya umwagazi w'intama w'imana byagereranya kirisito naho naho naho isaka yari gupfa ntihari kubaho ubucunguzi ariko kirisito we umwagazi w'intama yarapfuye twese tujya turacungugwa ibyo ibyo bitutu byose birafise insiguro kuri kirisito no ku isezerano rya kera no ku rishasha harabayeho isaka umwana w'isezerano harabayeho kirisito kirisito yari umucunguzi yasezeranywe kandi yaraduhaye isezerano ko natwe turashobora kuba abana b'isezerano riva ku mana kandi turindira ijambo ry'imana ijambo ry'isezerano nk'uko nk'urubyaro rwa burahamu kandi imana yaravuze iti uhereye ubu uhereye kuva umunsi urusengero rwubakwa maze isanzwe y'isezerano rigashyirwa mu kibanza cyaryo hamwe n'isezerano imana yasezeranye n'abantu hamwe n'ijambo yari yavuze ngo kuva icyo gihe imana yarishyuye iravuga iti amaso yanjye azokwama nzotereza inyonga zanjye ndabe ntege n'amatwi numve amasengesho azosengerwa abantu amasengesho azosengerwa abantu Horaho imana ntiyavuze ngo iyi nzu izo kwitwa inzu yo gusengerwamo isaha mirongo itanu na gatandatu mirongo wirindwi mbega yavuze ngo iyi nzu izoba inzu yo kuririmbirwamo ngo cyangwa inzu yo kuvugiramo inkuru oya yavuze ati yishyuye ivuga iti inzu yanjye izo kwitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose kandi imana yakuye ishengero mu ndimi zose mu mahanga yose no mu moko yose yarabasohoye kandi ishengero ryayo ni ishengero ry'abantu basenga nimba ari uko bimeze imana itegerezwa kwigaragaza nta kundi byogera nta yindi nzira kandi natwe turifuza yuko ibikora vuba arakomeza hano ngo umurongo wa cumi na gatandatu umurongo wa cumi na gatandatu ngo kuko ntoranije iyi ngoro ndayegeje ngo izina ryanjye ribe nk'ibihe byose hanyuma dusomye ibyo stefano yavuze mu isaro rishasha mu byakozwe n'umwaka igice cy'ibihumbi mirongo inani n'umunani ngo imana ntiba mu nzu yubatswe n'amaboko y'abana b'abantu kuko isumba byose isumba byose iravuga iti gira n'iryo ntebe yanjye y'ubwami isi nayo n'indava y'ibirenge byanjye muzonyubakira inzu ki nikora habagije cyangwa inzoruhukira ahantu ki imana n'imana nzima yiyubakiye inzu nzima igirira ubuntu abicisha bugufi muri iyo nzu kandi kandi ikumva ugutakamba kwabo ngo amasengesho azosengerwa hano hantu atari ahariho hose ariko hano hantu nk'uko biri mu mu ngoma ya kabiri igice cy'indwi umurongo wa cumi na gatanu umurongo wa cumi na gatandatu rero bavuga ngo kuko ubu ntoranije iyi ngoro ndayegeje ngo izina ryanjye riyibemwo ibihe bitazoshi ibihe bi ibihe ibihe byose kandi nzoyamiza kwinyonga zanje n'umutima wanje iminsi yose oh hamwe twafata ibintu tukabirabisha ku isengero ry'isezero rishasha bisigura yuko imana yitoranirije abantu ishengero kandi iri shengero ritwaye izina ryayo kubera iki izina ry'umwami twarihishuriwe ngo nzoshira ngo nda- nzoshyira izina ryanjye hano hantu ryari izina ry'isezerano ry'uhoraho imana mu isezerano rya kera kandi ryari izina ry'ise- ry- ry- ry'isezerano ry'uhoraho imana mu isezerano rishasha ku bw'ishengero ry'isezerano rishasha igihe imana yiyereka mose yi- yi- yivuze nk'aho ari imana ya aburahamu ya isaka na yakobo maze kiravuga ati izina ryanje ni yave sinigeze ndabihishurira muri muri iryo zina kuvayo gatandatu umurongo wa gatatu ryari iki ryari izina ry'isezerano ry'uhoraho imana niho ryatanguye kumenyekana mu gihe imana yashyiraho isezerano hagati yayo n'abantu bayo ni nako bimeze mu isezerano rishyashya izina ry'umwami muri ryo harimo agakiza n'ubucunguzi ryatanguye gukoreshwa cyangwa kumenyekana igihe agakiza n'ukubohoka byatangwa ibyo bintu byose ni ibintu bikomeye cyane kandi ni byiza ku buryo atamuntu yobyi- yobyirengagiza twemere mu kwizera amasezerano imana yadusezeraniye ubu twebwe ku ruhande rwacu maze tuvuge tuti Mwami, turi abantu bawe Twi- tutwaye izina ryawe dukoranyiniye hano kugira ngo duhure nawe kugira ngo tuvugane nawe kugira ngo duhabwe inyishu yawe kandi turazi yuko wuguruye amaso yacu kandi ko amatwi yawe yuguruye urabona urumva urishura urababarira uratanga agakiza mu gihugu cyose rero aya ni amasezerano imana yadusezeraniye kandi nitureka umuntu n'umwe ngo aduharirize kuri ibyo bintu ariko ukwizera kwacu gushinze kuri bino bintu kandi dufata imana tukayifatira ku ijambo ryayo bakundwa inyuma y'aho salomo akoreye byose yari yasabwe gukora imana yaciye yishura yonyine ubwayo Nti- nti- nti- ntibyabaye ngombwa yuko asemerera ahubwo yadugije ibiganza gusa amaboko yiwe aramura amaso yiwe mu ijuru maze imana ntiyarabye gusa ahubwo yaciye imanuka yonyine ubwayo irihishura bakundwa ndibaza kandi ndababaje namwe muri kino gitondo nimba tu- tu- tu- tubona yu- dushaka ko imana hagati yacu iki- ikatwishurira nimba mubishaka icyo nicyo kibazo mbega murashaka ko imana iza ikatwishurira cyangwa twi- du- dukoraniye hano gusa kugira ngo dushobore kubona ibyo imana yakoze muri kahise gusa icyo turindiriye tuzokironka nimba dukoraniye hano dufise icyifuzo dufite icyifuzo ko imana twishurira muri icyo gihe rero izo twishurira nta kundi kuntu byogenda ariko nimba twumva tunezerewe n'uko imana iri kivugana natwe gusa muri icyo gihe izo- izovuga gusa ariko imana burya ntihagararira ngaho imana nti- ntigarukirira kuvugana natwe gusa twarabibonye ejo igihe umwami wacu yavugana na sawuli ku nzira iri damasiko Was war's? Das Resultat war, vyavu- havuyemwo iki icyavuyemwo ni uko sawuli yaciye agenda atangura gusenga cyane maze umwami acabwira ananiyasi ati genda mu nzu yu- yu- y'umuntu umwe w'umuryango wa yuda denn siehe, er hanyuma ubaze eh, umuntu yitwa sawuli w'itaruso selbst heute.
kuko ariko arasenga kubera ko yariko arasenga imana yarishuye ni nako bimeze uno munsi Vom Herrn an ni nako byagenze kuri salomo ni nako byagenze ahantu hose aho abantu bahamagawe n'umwami bagaca batangura gusenga kuko havuye habyutse muri bo icyifuzo cyo gushaka kwibonera imana sawuli yarumvise ijwi ry'uhoraho ry'imu- ry'umwami yari gushobora kuvuga ngo umwami yavuganye nanjye Nein, er ngo ging oya yaciye atangura gusenga maze umwami acabwira ananiyasi ati genda umurambike kw'ibiganza ashobore guhumuka kandi yuzuzwe mwe yera das Gleiche.
imana yamikora gutyo nyene uwo im- uwo imana ivuganye nawe aca yumva muri we hari icyifuzo gikomeye inyota imana iza igahaza Haben wir gesagt, wenn Gott in uns rero ibyo twarabivuze tuti iyi Imana iri muri twebwe icyifuzo ku bw'ikintu runaka iba yamaze gutegura icyo kintu imbere y'uko tugira iyo nzara n'inyota y'icyo kintu dass er seine kandi uko niko twizera y'uko izogaragaza ubwiza bwayo muri kino gihe was ikintu kimwe cyonyine duteza gukora muri kino gihe Gnade ni ugushira isanduku y'isezerano mu kibanza cyayo tukamenya yuko imana yavuganye natwe kandi ko imana ifatanye n'ijambo ryayo ko duhamagagwa kandi ko iduhamagarira kuza kuri yo kugira ngo ishobore kutwishurira niko byama bigenda igihe uhoraho imana yavugana na mose cyangwa uwari wese mavugishwa n'imana kwari kugira ngo ishobore kumwihishurira wollte. Und das Gleiche rero ni nako bimeze ku ishengero ry'imana nzima muri kino gihe zeigt I- Gott imana yavuganye natwe ku- mu ntumbero imwe yo kugira ngo ishobore kutwishurira twebwe no kuduha umugisha yadusezeraniye hariho rero imirongo myinshi ivuga ku masengesho kandi umwami yarumvise ibyo ba- abigishwa bamusenze wurde, sie sprach, bamusenze bara- baravuze m- baravuga bati twigishe gusenga nk'uko yohani umubatizi yigishije abigisha biwe gusenga byari bimeze gute ni kwari uku- kubigisha kuririmba cyangwa kuvuga ubutumwa ahubwo ngo twigishe gusenga Kulturtalente, turafise ibintu ibintu by'impano twavukanye ariko isengesho gusenga tubwiza kubihabwa bivuye ku mana Seele, ni- niko guhuma k'ubugingo ni ukuvugana n'imana dubwirizwa kubihabwa ku bw'ubuntu
hat einiges nk'uko twabivuze niko guhema k'umutima wacu der Bestfried umwami yaravuze ibintu bimwe bimwe hano mu butumwa ya- yavugiye ku musozi harimo ibice bitatu harimo imirongo ishika ku ijana na cumi hano ku gice matayo igice cy'indwi umurongo w'indwi haravuga ngo nimusabe muzohabwa auch schon in Kapitel hama isengesho rirabana yari ku gice cya gatandatu aravuga ngo ngo niba ushaka gusenga matayo gatandatu umurongo wa gatandatu ngo kandi iyo mushaka gusenga ngo mube muvuga muti matayo gatandatu umurongo wa gatanu umurongo w'indwi hano turabwirwa ngene bibwirizwa gukorwa hano ku- ku- ku- ku- ku gice cya gatandatu umurongo w'icyenda ngo musenge muvuga muti ngo data wa twese uri mu ijuru wo mu ijuru ngo izina ryawe niryubahwe vorher gelesen, dass twarasomye ubushize ngo aho nzosh twamaze gusoma ngo aho nzoshira izina ryanje wo der Ah, Tempel ni ahari abantu b'imana wo sein urusengero rw'imana wo die ijambo Bundeslade ry'imana ahari isanduku y'isezerano aho niho yavugira kandi niho izina ryayo ryari riri hari ahantu yonyine yari yarihitiye mwo mu isano rishasha eine hariho ishengero ist von Gott ishengero yahisemo imana yahisemwo kandi yatoranije kandi ryitirirwa izina ry'umwana dieser Städte sollen wir beten oder wir singen Agara.
sind ahantu aho hantu niho tubwirizwa gusengera Heiligen Gottes und es heißt twebwe ubwacu turi aho hantu twe turi urusengero rw'imana nzima hano haravugwa ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe n'iryubaho matayo igice cya gatandatu umurongo w'icyenda haraheze iminsi nari nicaye ku meza ndi kumwe n'umuntu atizera habe ich gebeten und hanyuma ndasenga ikindi gihe nashatse yuko uwo muntu nawe asenga er wird uns ndamubwira nti mushingana nti urashobora gusenga dann hat er hanyuma aca aravuga ati mwami nguhoraho yehova ariko ntiyashobora- ntiyarashoboye gusenga yavuze gusa amajambo makeyi kuko yarababaye cyane dann fragen wir Ariko, uns heute hano welch handitswe ein ngo Name iz- ngo izina ryawe ryubahwe twe n'umunsi tubaza tuti mbega iri zina ni iryahe iyo umwami yesu avuga ngo najye mu izina rya data kandi ntimwanyaki- ntimwanyemeye ariko umuntu niyaza mu izina ryiwe we muzomwakira Und er sagte, Heiliges atarongera ko ngo nubeze mu izina ryawe wampaye Heilig werde dein izina ryawe Name.
niryubahwe izina riri hejuru y'andi mazina yose muri ryo harimo agakiza ubucunguzi ubucunguzi no kubohoka no gukira indwara duhaye vyose ku bw'ubuntu bwayo biri muri iryo zina rya yesu emanuel imana kumwe natwe ku murongo w'icumi ubwami bwawe buze ibyo ugomba bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru matayo gatandatu umurongo w'icumi iri ni isengesho umwami yigishije abigishwa biwe kiriya gihe kandi yizera yuko na twebwe akeneye kutwigisha gusenga muri matayo mirongo irindwi na rimwe uhereye ku mirongo mirongo irindwi na rimwe nyine haranditswe ibikurikira ngo yesu arabishura matayo mirongo irindwi na rimwe mirongo mirongo irindwi na rimwe ati yesu arabishura ati ndababwira ukuri iyo muba Kein Zweifel hin, muri n'ukwizera mudakekeranya ntimwokora icyo musukoni gusa ariko mwobwira n'uyu musozi mutishiguka utabwe mu kiyaga byoba und stürzt dich uko ins Meer. So würde es geschehen. Und mirongo ine na kabiri um was ihr im kandi Gebet ibyo muzosaba byose musenze mwizeye muzobihabwa das ganze Geheimnis ahagaze ibanga rero si uko dusenga ahubwo ni uko twizera glauben können. Glauben, was wir kwizera ibyo twasenze atari ukwizera imana gusa atari ukwizera ijambo ryayo ko ari ukuri gusa sondern glauben, dass das, worum niko niko twibaza ariko kwizera ko icyatumye dusenga ko twamaze kubwihabwa n'imana icyo twasengeye ko twagihawe I- icyo nicyo kintu gituma icyo nicyo kintu gisabwa kugira ngo imana ishobore kutwishyura nicyo kintu gisabwa kugira ngo imana ishobore kutwishyura mirongo ibiri na kabiri haravuga ngo kandi ibyo muzosaba byose musenze mwizeye muzobihabwa Glauben hat. Und das stimmt mit dem überein, kandi ibyo bihuye n'ibyanditse muri mariko cumi na rimwe dass so eh, Glauben ngo wird es uns ngo zuteil.
ni- mwize- mwizeye murabihabwa Kann sie- nta muntu n'umwe er muss uns ashobora kwiha ukwizera ukwizera tuguhabwa n'umwami Das wacu Gebet wird auch noch Ama- einmal isengesho hier in Matthäus riravugwa ngaha kandi muri matayo igice cy'icenda ku iherezo igihe umwami wacu yavuga ati abwira abigishwa biwe die Ernte im matayo igice cy'icenda umurongo wa bitatu n'indwi maze abwira abigishwa be ati ibyimburwa ni byinshi ariko abimbuzi ni bake ke bitatu n'umunani naho akavuga ngo nuko nimwingingenye n'ibyimbugwa arunga ikabimbuzi mu byimbugwa byiwe turashobora ku- kura- gusoma imirongo myinshi ivuga ku masengesho ariko nibaza yuko imana ikete kume- ikeneye kutumenyesha uno munsi yuko amasengesho yacu ntiyishurwa kubera ko twayavuze n'ijwi rinini cyangwa ngo twavuze umwanya muremure turi imbere y'inyonga z'imana oya salomo yasenze ryari yasenze igihe byose byari byakozwe nk'uko uhoraho yabitegetse maze isanduku y'isezerano ryashyizwe mu kibanza cyabyo igihe byose byari byakozwe nk'uko igihe ibintu byose byari byakozwe nk'uko imana yabitegetse iyo dukoze ibintu imana yadutegetse byose gukora ntihasigare na kimwe tutakoze ariko byose bikajya mu kibanza cyabyo muri icyo gihe turashobora kuduza ibiganza dufite icyizere maze tukavugana n'imana maze imana ikishyura muri ruka mirongo ibiri na rimwe hariho umurongo tuzi twese haranditse ku mirongo itatu na kane haravuga ngo ibiriko mirongo inani mirongo itatu na kane haravuga ngo ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremegwe no kudandahigwa no kuboregwa n'umwitwarariko w'iby'ubugingo ngo uwo munsi ntubaze ko giturumbuka nk'umutego tatu na gatanu kuko ari kuzoshika ku bantu bose bashagaje mu isi yose tatu na gatandatu mwame mugabye musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhunga ibyo byose bigira bibeho ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu muhagarare imbere y'umwana w'umuntu hano umwami yavuze ijambo aribwira abigishwa biwe kuba kuba bari bagiye kuba kandi kuri twebwe natwe twaramenyeshejwe n'ijambo ry'imana igiye kuza ibigiye kuza twarabimenyeshejwe natwe ino mpanuro iraturaba kugira ngo ntitureke imitima yacu ngo iremegwe n'ibintu byose n'imyitwarariko y'ubu bugingo kandi turazi twese ingene ibintu bishobora kugorana ibintu birashobora kuturemera cyane ku buryo umuntu aremerwa n'ibyo bintu abyikoreye umuntu ibintu byikoreye birakuremera akeneye kudufasha ariko umwami akeneye yuko tumuzanira ibituremereye byose kugira ngo ntibitu- ntibitu- ibi- ibitubabaje byose kugira ngo ntibituremere we azobyikorera nitwabimuha mu kwizera aravuga hano ku mirongo itatu ni- na kane tatu na kane aravuga ati ngo ariko ntimuremerwe no kudandahirwa no kuborerwa n'umwitwarariko w'iby'ubugingo ngo uwo munsi ntubaze kugiturumbuka nk'umutego iyo nibagiye yuko kuza k'umwami gushobora kuba umwanyuro wose kandi nkibaza ingorane dufise ni- eh, n'ibitubabaje ibi nca- nca nib- nca- nca mbona yuko iri jambo ribwira jewe kandi rikabwira n'abandi kandi Eh, tubwirizwa kuba maso kugira icyizere imana mu kwizera ntitureke imyitwariko y'ubugingo ngo iturengere turemere ku buryo abo ngo bidufate kandi bidutsinde ha- Um- uwo munsi uzoza nk'umutego kandi tuzoba nk'abantu bafashwe n'umutego twuba nk'abantu bafashwe n'umutego mu murongo wa mirongo itatu na gatanu baravuga ngo ko azo- kuko ari kuzoshika ku bantu bose basagaje mu isi yose turazi yuko uyu munsi uzoza paul yarabyanditse mu bitesalonike ati uwo munsi uzoza nk'igisuma mu ijoro bitesalonike igice cya gatanu umurongo wa kabiri arongera ko ati mwebwe ndata ntimuri mu mwiza ngo uwo munsi ububire nk'uko umusuma nk'uko umusuma aza mu ijoro bimeze gute imana yaraduhaye umucyo kandi yaratumurike bice mu ijambo ryayo kugira ngo dushobore kumenya igihe turimo tumenye n'ibyo n'ibiturindiriye hanyuma iyi mburi ngo ngo mwame mugabye luka mirongo irindwi na mirongo itatu na gatandatu imana ibiduhe twebwe twese tatu na gatandatu ngo mwame mugabye musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhunga ibyo byose bigira bibeho ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu ntidushobora kubikora n'inkomezi zacu bwite ariko turazi uwavuze ngo nahawe ubushobozi bwose mu ku isi no mu ijuru muri we niho twashize ibyizigiro gushywa uno munsi kandi muri we niho tuzoshira ibyizigiro gushyira ku iherezo afise ishengero umugwi w'abantu bahamagariwe gusohokera arafise abantu ngaha ku isi yashyizeho ahera nk'uko twabisome kandi yinjiye aheraho mu ijuru ajyanye yiwe maraso kugira ngo ashyireho ahera ngaha ku isi kugira ngo ashobore gucungura ishengero iryo ashobora kwigaragazamwo iyo niyo ntumbero niyo nsobanuro kandi niyo ntumbero y'ukwinjira kwiwe aheraho mu ijuru ajyanye amaraso yasheshe ngaha ku isi amaraso y'umwagazi w'intama ntiyazima musenyi mu mucanga amaraso magazi w'intama ari ku ntebe y'ubuntu aratuvugira kandi akavuga ibyiza kurusha yaberi aratubohora kandi akavuga ngo barabohotse twaracunguwe n'amaraso magazi w'intama nuko ngo mwame mugabye musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhunga ibyo byose bigira bibeho ngo ari imbere y'umwana w'umuntu ese icyompa imana ikaduha ibyo bintu ku bw'ubuntu bwayo kugira ngo ntitubigerageze twebwe ubwacu ariko ariko tubisabe imana kandi twebwe niyo tuzeye ko byose twarabibonye twabibonye kuva kuva ku cya mbere gusa ku cya nyuma ubushobozi bwa inkomezi zacu nta kintu kinini zodufasha hariho indirimbo ivuga ngo ngo ngo twari tugiye kuzimira ariko umuntu agororotse imana yonyine yihitiyemo ntibatugwanirira ngo twe ngo murabazi uwo ari we izina ry'iwe ni yesu kirisito niwe dushaka kwizigira niwe mana nzima yakitse umucunguzi wacu muri yesu kirisito niwe akwiye gushimwa ubu niwe bidashira amen duhaguruke kugira ngo dusenge mwami wo kwizigirwa ndagushimiye bivuye ku mutima kubona wadukoranirije ahantu hawe kubona wavuganye natwe kuko isanduku y'isezerano iruguruye watumenyesheje ijambo ryawe ndagushimiye kubona dushobora kwigira ku isezerano rya kera n'isezerano rishasha ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ry'igiciro kuko aho niho wabambwe kuri bujya butaka kuri bujya butaka waronkeye kw'insinzi igorogota ishengero ryawe ryashinzwe niho waricunguriye hajya niho waryubatse ndabigushimiye mwami hajya isaka yatanzweho nk'ikimazi niho n'urusengero rwubatswe ibyo byabaye mu isezerano rya kera hajya watanzwe ko nk'ikimazi watanzwe nk'ikimazi mwagazi w'intama w'imana igorogota ku butaka waronkeye kw'insinzi ishengero ryawe niho ryashinzwe kandi ishengero ryawe niho ryashinzwe niho kandi amarembo y'ikuzimu ntazo rishobora niho ryashinzwe mwami ndagushimiye ashatse kuturongora ngo tugeze kure kandi ngo twishurire nk'uko byagenze mu ntango amashimwe n'icyubahiro byawe ntudushiremo kurindira kwinshi kukwitega cyane kandi ushyire muri twebwe icyifuzo gikomeye ntutugire ahera hawe ahantu wihishurira kandi uduhezagire umugisha w'imana mu izina rya yesu amen